radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda umusirikare yishe abantu batanu abarasiye mu kabari byabereye mu murenge wa nyamasheke turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika timiso kuri mutijima wagiyeyo intumwa za guverinoma zirenga magana abiri ziteraniye muri Azerbaijan mu biganiro ngarukamwaka ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe intererano yacu nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ni ukugira ngo tujye hamwe n'urundi rwaruka rwo ku isi turabe ibyifasha ugwaruka kuko murazi yuko bariko baravuga ivyerekeye igaruka ry'ibihe cyane cyane twese twumvamwo kubu na kazoza Audrey Rusangwa umuyobozi w'ishyirahamwe ishyaka 2250 ryo mu Burundi ari muri iyo nama ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere mu rwanda aho umusirikare yarashe abantu batanu akabica byabereye mu murenge wa karambi mu karere ka nyamasheke muri iri joro ryakeye yabasanze aho banywaga inzoga mu kabari ku murongo wa telefone iri kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima temistokle mutijima wiriweho mwiriwe neza venuste byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yice abantu amakuru ijwi rya amerika yamenye ni uko uyu mugabo yari arimo kunywera mu kabari hanyuma aza gushaka kugenda atishyuye nyuma yo kunanirwa kwishyura amafaranga nyirakabari aramukurikira bagenda bashwana bavuga ko bagiye banashwana hafi no kurwana hanyuma umusirikare we yasohotse mu gusohoka agenda asubiye mu kigo nk'utashye mu kigo kuko byabereye mu gasantere kari hafi y'ikigo cya gisirikare agenda nk'usubiye mu kigo agezeyo yafashe imbunda aragaruka nk'uje kwihorera kuri nyirakabari ariko asanga nyirakabari ntawe uhari abantu yasanze muri ako kabari bose abaturage batubwiye ko bari abantu batandatu uretse umwe wabashije kwihisha muri kontwari abandi batanu bose yabarashe bane bahita bapfa undi apfa mu gitondo ahagana mu masaa kumi zishyira saa kumi n'imwe ubwo yari ategerejwe ko yajyanwa kwa muganga none uwo musirikare wakoze ayo mahano arihe yafashwe bimeze gute kugeza ubu ntabwo yari yagafashwe inzego z'umutekano zari zirimo kumushakisha ndetse no mu mayira yose twanyuzemo tuza tugana hano guhera rusizi kuza kugera hano ikarambi mpagaze ubu ngubu inzego z'umutekano zagendaga zihagarika buri kinyabiziga gitwaye umuntu babaza indangamuntu bashakisha ngo barore uwo ari we barebe ko bamufata mu baba barimo kugenda kugeza ubu rero tuvugana bari bataramufata none abaturage batuye aho ngaho muri ako gasantere aho mu murenge wa karambi bakiriye bate iyicwa ry'abo baturage bagenzi babo muri iki gitondo ni inkuru bavuga ko yabaciye umugongo urupfu rwa bagenzi babo ndetse bakavuga ko ari ibintu byababaje cyane kuba umuntu wari ufite inshingano zo kubarinda no kubacungira umutekano yahawe n'igihugu ari uhindukira akavutsa bagenzi babo ubuzima ni ikintu rero cyabababaje muri mu bo tumaze kuganira bagasaba ndetse yuko izi nzego z'umutekano zaganiriza cyangwa se ababashinzwe babaganiriza bakabigisha bakabigisha uburyo agaciro bagomba guha umuturage bashinzwe kurinda mbese birasanzwe ko abasirikare basohoka kenshi bakaza muri ako gasantere kuhanywera inzoga ni ibintu abaturage bavuga ko byari bisanzwe bibaho kenshi bakaza muri iyi santere kwica akanyota bakaza ndetse bakaba basangira n'abaturage bahasanze hakaba n'ubwo abamaze guhembuka cyangwa se nk'uko dukunze kubivuga gusinda bashaka guteza amahane abaturage bagahamagara abayobozi babo bakaza bakabatwara hari n'ubwo ngo bo ubwabo bajya bashaka kurwana hagati yabo bavanye mu kigo ariko ikijyanye no kuba barasa cyangwa barasa abaturage ni ikintu abaturage batubwiye ko kitari gisanzwe batubwiye ko ari ikintu kibayeho ubwa mbere temistokle mutijima umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ikarambi mu karere ka nyamasheke ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane venuste umunsi mwiza n'akazi keza itangazo rya minisiteri y'ingabo z'u rwanda riravuga ko ingabo z'u rwanda zibabajwe n'iyicwa ry'abo bantu batanu ryakozwe na sergent minani gerve w'imyaka mirongo itatu n'icyenda riravuga kandi ko yatawe muri yombi ingabo z'u rwanda zihanganishije imiryango n'inshuti y'ababuze ababo nabibabwiraga mu ngingo nkuru intumwa za guverinoma zirenga magana abiri ziteraniye muri Azerbaijan mu biganiro ngarukamwaka ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe niba nta gikozwe kugira ngo ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zikumirwe urubyiruko nirwo ruzahura n'ibizazane mu myaka iri imbere ishyirahamwe ishyaka 2250 ryo mu Burundi ryiyemeje gukangurira urubyiruko ibikorwa byo kubungabunga isi umuyobozi waryo Audrey Rusangwa ari mu nama ibera i Baku muri Azerbaijan maze kuvugana nawe atangira ambwira intwererano y'ishyirahamwe ishyaka 2250 muri iyi nama ya COP 29 twebwe rero intererano yacu nk'ishyirahamwe ry'urwaruka kandi ryemewe n'icyo bita convention cadre des nations unies sur le changement climatique ariyo secretaria yegeranya yegeranya bose muri ino nama ya COP tukaba tugeze kuri ya mirongo ibiri n'icenda intererano yacu nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ni ukugira ngo tuje hamwe n'urundi rwaruka rwo ku isi turabe ibyofasha ugwaruka kuko murazi yuko bariko baravuga ivyerekeye igaruka ry'ibihe cyane cyane twebwe twumvamwo k'ubu na kazoza rero murazi yuko n'inosi nitwe tugiye kuyisigarako imyaka myinshi rero biraturaba cane ahanini kandi ni kugira ngo dutware ivy'urundi rwaruka rubona dutware tubishikirize hano cyane cyane mu bigo ariko birigwa ivyerekeye attenuation adaptation n'ibindi rero bishasha arivyo bita perte dommage cyangwa les pertes de préjudice kugira ngo tugaragaze ico tubona ico dushoboye n'ibiriko birononekara atari twe twabiteye mu bihugu by'iwacu kugira ngo ababiteye bagire ico bashobora guterera kugira ngo inyishu itorerwe hamwe hama twese kuko twe twaremye kino kiza kiza kirafise abariko baraterera cyane kugira ngo gikomeze gukomera rero nahabo no gufashanya hagati yacu twese kugira ngo dutorere umuti hamwe kuko ngo turi mu bwato bumwe mugabo iyo turi mu bwato bumwe rero ni byiza kumvikana hakaba inyishu imwe ishobora gufasha twese kuko turi mu bwato bumwe kugira dushike amahoro none iyi nama afurika yahuye n'ibizazane bitewe n'ihindagurika ry'ibihe yitegerejeho iki
ego hariho icyo biyise african common agenda common position ni kuvuga yuko afurika irafise byinshi ihuriyeko naho ica hacaza mu wundi mugwi bita ldcs least developed countries ari ibihugu byitwa ko bidateye biriko biratera imbere mugabo bitari ku muvuduko umwe n'ibindi bihugu rero afurika yoyo ahanini ikintu iriko irahindura muri ino myaka bitandukanye no mu myaka iheze ubu myaka iheze hari ugusaba icyo bita la justice climatique no gusaba finance climatique zihagaze cyane cyane kuba biko birononekara ibyo bita les pertes zere dommage kuko usanga umuntu nimba hari icyononekaye ntushobora kumubwira aba abanye n'ihindagurika ry'ibihe kugerageza kubana naryo akarigabanya n'ingufu hari ivyononekara arashobora gutakaza imico yiwe arashobora gutakaza inzu yiwe ivyo byose rero birafise cadre vyigirwamwo kugira ngo bishobore bibe nk'agashumbusho rero afurika yo ubu ahanini aho ihagaze cyane naho yaho ihagarara ubu cane cane iriko irerekana yuko afurika nayo ifise ivyo bita ressources naturelles ubutunzi kama ubwo butunzi rero budakingiwe kama izo ressources naturelles zitabaye protege kandi vyobera inyishu n'ayandi mahanga bishobora gutuma ahubwo isi ishobora kubura inyishu iyo niyo position shasha iriko irabaye integre kugira ngo bigaragaze hashobore gutezwa imbere ya resources naturelles zihari muri Afrika bishobore no kubera inyishu izindi kuko n'ibihugu byinshi muri Afrika bifise nk'amashamba n'ibiki kame ziriko ziraterera ivyo bita muri credit carbon canke biterera ziba nk'inyishu kugira ngo ivyuka vyonone ikirere bigashobora gukwega ivyuka vyonone ikirere naho kandi urumva bari intererano itari mu Afrika gusa uburundi bwahuye n'izo ngaruka amazi yatanganyika arazamuka mwebwe nk'ishyaka vendiyo senkanti mukora iki kugira ngo mushobore kwirinda ego natwe rero twebwe ukuntu duhagarara duhagaratse mu kuvuga ati ibiri ko biraba nk'uko natwe tuba turi mu gihugu nacyo nyine kiri mu biri ko birakorwa ko n'izo cyane kiri mu biri ko birakorwa ko cyane n'izo ngaruka z'ihindagurika ry'ibi natwe duhagaze cyane cyane aho tuzanga ni nko kudodora kwerekana ati natwe turahari kandi turamerita icyo bita na justice climatique rero mugabanye de mechanisme biotike izo bita le procedure kugira ushobore kuronka icyo bita de uh, izo mechanisme za fond pour les pertes et les dommages ni igisabo kinini cyane na n'ijwi ryacu rishobora kugira icyo rifashije kugira ngo bize kandi byungura buri muntu wese ari au niveau national ikindi natwe turafise ibikorwa dukora mu aho duherereye ibikorwa bijanye no kugabanya ivyuka vyo ovyo ni igisenge turafise ibikorwa vy'abanyagihugu ushobora kubana n'ihindagurika ry'ibihe kubigabanya ingufu aho baherereye mu bushobozi bwabo kugira bahangane navyo hama n'ibindi kandi gushobora kandi kwereka de mechanisme andi mashirahamwe y'urwaruka kugira ngo amenye imyeyo yododora kugira ngo aronge icoza guterera mu vyo bita recontribution determinée conditionnelle ni kuvuga bashoboye kuronga uburyo buvuye hanze bikaza guterera mu gihugu cyacu ego Audrey Rusangwa umuyobozi w'ishyirahamwe ishyaka 2250 ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane abahanga mu bya siyansi bavuga ko ibihugu bikize byateye imbere mu by'inganda ari byo bigira uruhare runini mu kwiyongera kw'igipimo cy'ubushyuhe bw'isi ibyo bigaterwa no kuba bikoresha isoko z'ingufu zitisubira mu guteza imbere ubukungu bwabyo ibihugu bya afurika byo birifuza ko ibihugu bikize byiyemeza gutanga za tiriyari z'amadolari agafasha ibihugu bikennye bizahazwa cyane n'imihindagurikire y'ibihe ni inkuru ya darren Tela mwumva mu ijwi rya Temistokle Mutijima.
Iyi nama ya makumyabiri n'icyenda yiga ku mihindagurikire y'ibihe izwi nka COP 29 iraba mu gihe umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine urimo guhinduka umwaka wagize ubushyuhe bwinshi mu mateka. Afurika yo yibasiwe n'amapfa n'imyuzure bikabije ku buryo butigeze bubaho. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko gukoresha ingufu zitisubira bitumura ibyuka bigenda bikarema utwugara maze bikabundikira isi bigapfukirana ubushyuhe. kwiyongera bikabije k'ubushyuhe abahanga bavuga ko bituma ibiza nk'inkubi z'imiyaga n'amapfa byiyongera Deo Onyango ni inzobere mu by'inganda mu kigo mpuzamahanga cy'imari gifasha abakiriya gushora imari muri Afurika avuga ko uyu mugabane ukeneye za tiriyari z'amadolari ngo ubashe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe
afurika ihomba hagati ya gatanu na cumi na gatanu ku ijana by'umusaruro mbumbe wa buri mwaka biturutse ku mihindagurikire y'ibihe kandi ikeneye tiriyari ebyiri n'ibice umunani kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ngo ibashe gushyira mu bikorwa imigambi y'ibihugu mirongo itanu na bine byayo byose byatanze mu masezerano ya pari nyamara kugeza ubu ishoramari ngarukamwaka ry'uyu mugabane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe rihagaze kuri miliyari mirongo itatu gusa ibi birasiga icyuho gikabije cy'ingengo y'imari kuri uyu mugabane mu bihumbi bibiri n'icyenda ibihugu bikize byiyemeje kujya buri mwaka bitanga miliyari ijana z'amadolari mu kigega mpuzamahanga cy'ishoramari ku mihindagurikire y'ibihe kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Center for Global Development gifatanyije n'ibindi bwerekana ko ibyo bihugu byakomeje uwo muhigo no mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri icyakora afurika n'utundi turere tukiri mu nzira y'amajyambere bavuga ko ibyo bidahagije dion george minisitiri w'ibidukikije muri afurika y'epfo yabwiye ijwi rya amerika ko byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bigaragaza ko bitabona inkunga igenewe guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ibyo akavuga ko bituma habaho gutakarizanya icyizere hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye
dutekereza ko impaka nk'izi nta musaruro zitanga kuko niba turimo kumara igihe kinini tujya impaka ku kuba miliyari ijana zarishyuwe cyangwa zitarishyuwe ntabwo turimo kwibanda ku kibazo nyirizina dukeneye gukemura icyo minisitiri dion george ndetse na afurika biteze ku nama ya cop 29 ni uko isi yose yemeranya ku kwiha intego nshya y'inkunga Well, it's 1.3 trillion US we are putting onto the table.
ni tiriyari imwe n'ibice bitatu z'amadolari turimo gutanga nk'icyifuzo aho yazava ni uko ku isi dufite ikibazo cyo gupfa cyangwa gukira kandi uwo mubare twizera ko ibihugu bikize byakabaye bigutanga ku bihugu bikennye economy countries.
minisitiri george avuga ko hakenewe ishoramari ryagutse cyane kurushaho kugira ngo ibihugu bya afurika bibashe kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bibone uko byitwara imbere y'ubushyuhe bukomeza kwiyongera ndetse bibashe kwitegura no guhangana n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe icyakora agatekereza ko bitari bushoboke ko muri iyi nama ya cop 29 ibihugu bikize byemera gutanga igice kinini cy'inkunga It's more about having the conversation birenze kugira ikiganiro gifite umujyo mwiza hari ukwitega ko ibihugu bikize bizishyura nk'uko byavuzwe ko bizishyura nyamara ntituzi ukuri kuko ibintu byifashe ko ibihugu byinshi byateye intambwe igana heza ariko abatora babyo bakaba batishimiye ko hari umusanzu bitanga ku bindi bihugu ikindi ni uko dufite n'amakimbirane hagati y'ibihugu loni ivuga ko ibyuka bya karubone bihumanya byoherezwa mu kirere bitarimo kugabanuka vuba bihagije ibigereranyo by'uyu muryango byerekana ko ubushyuhe bw'umubumbe w'isi burimo kwerekeza ku kwiyongeraho dogere selisiyusi ziri hagati y'ebyiri n'igice n'eshatu bitarenzemo ibihumbi bibiri n'ijana ubwiyongere uyu muryango uvuga ko buzateza akaga gakomeye naho minisitiri w'ibidukikije muri afurika y'epfo george we akavuga ko niba hatabaye ukwiyemeza inkunga ifatika isi ihanzwe n'izamuka ry'ibigero by'amazi y'inyanja ubushyuhe ndengakamere ndetse n'ibura ry'ibiribwa rikabije urakoze temistokle mu butijima ishyirahamwe onerisete weton frere rirwanya icuruzwa ry'abantu mu burundi rirasaba abarundi kazi bajya gushaka akazi mu bihugu by'abarabu kujya babikora biciye mu masezerano uburundi bwasinyanye n'ibihugu birimo kuwait na omani umurundikazi witwa fatuma yirukanywe na kuwait ariko yisanga mu gihugu cya benin mugenzi wacu jene mukankusi yavuganye na metre prime mbarubukeye uyobora ishyirahamwe onerisete weton frere amubwira uko fatuma yavuye mu burundi nagoma nibutse bariko baracumbiza yuko fatuma ari mu guba abakenyezi bagiye gukorera mu bihugu by'abarabu mu gihugu cya kuwait ubwo n'abandi bagiye bagiye n'ahandi muri za omani n'ahandi ari mu mugwi wabo turiko turavugira bagiye imbere y'uko leta y'uburundi bishyiramo amategeko ni ukuvuga abagiye imbere y'itariki cumi n'indwi z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuko niho aba mbere na mbere batangiye kugenda mu gihugu ca arabi sawudite bagiye hisunzwa amategeko aha nagomba mbwira bariko baratumviriza yuko itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu leta y'uburundi yasinyenera aya masezerano n'igihugu ca arabiya sawudite kuzohora bahanahana abakozi aho rero ayo masezerano amaze kuvuka abakenyezi n'abigeme ba mbere na mbere batangiwe kugenda mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nibo batangura kurira indege aba mbere na mbere rero uwo fatuma twaraye tugarukanye dufatikanije n'abandi benshi bagize nk'uruhara tukamugarukana mu burundi yagiye rero muri uwo imbere y'iyo tariki mumva ko ari imbere y'uko iyo tariki batangura kugenda biciye mu mategeko yashika hanyuma mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubashe kumukura aho indege zo muri kuwait zari zamugejeje twebwe nk'ishyirahamwe ondetse weton frere iyo nkuru twayimenye caho ku gipolisi cyo muri kuwait baciye bamuriza indege byihuta imuzana mu burundi mugabo amaze gushika muri etiyopiya yadisabiya muri etiyopiya iyo ndege ntiyabandanije imuzana i burundi ahubwo kumuzana i burundi yaciye ibandanya imujana mu gihugu ca bene ikotonu bica bisigura rero yuko bamujanye mu gihugu atari co c'amavukiro yiwe ahubwo amujanye mu kindi gihugu atari icy'amavukiro yiwe aho rero amaze gushika muri igihugu cya bene yacagirirayo n'ibindi bibazo kumva nta byangombwa yari afite byo kuguma muri icyo gihugu cya bene none metre mbarubukeye byabafashe igihe kingana iki mwebwe mu muryango wanyu onrct wetonfrere kugira ngo mumugeze mu burundi byadufashe hafi indwi zitatu kubera mu gihugu cya bene yahashyitse itariki cumi n'icyenda z'ukw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hanyuma aha mu burundi yahashyitse ku w'imana uheze itariki icumi z'ukw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane urumva byafashe by'ukuri rwari urugendo rutoroshe ariko twari twenyine twarafashanije n'abarundi bari muri bene baragize icyo baterera kugira ngo umufasoni atabagwe ko amaze gushika muri bene nuvuga ntiyarafashwe nabi cyane kuko harageze igihe ababijejwe bavuga bati utaronse abantu baza kugutora b'iwanyu ngaha igipolisi cyo muri bene turagutanze cyangwa tugupfunge tugucire urubanza hanyuma rero turashimiye cyane mbere ishyirahamwe ryacu ons weton frebone yaka ryo gushimira bose bagize uruhara muri iki kibazo kuko twaciye twese duhaguruka isi yose irahagurutse mbere natwe turimwo hanyuma rero turaronka umuntu yashoboye kumutora murundi twavuganye nawe ari muri bene aramutora amujana mu ihoteli ihoteli abamo avuye mu gipolisi kuko iyo ahaguma igipolisi kiba cyavuze gica kimupfunga ariko icyo gihe mbere yashikacagwarirayo mu iyo hoteli kubera umutima waciye uduga kubera ibyo bibazo yariko arahura nabyo atashobora nyine kubyihanganira umutima uraduga aca yinjira ibitaro turashobora kuronka abadufasha bari hariya bamufasha ari mu bitaro turafashanya twese aho turi hose amaze ari gusohoka mu bitaro bisohotse yakize imana ishimwe niho rero twaca dufashanya n'abandi kugira ngo bashobore gutahukanwa i burundi metere mbarubukeye ni iki muteganya gukora noneho aho uwo mudamu fatuma amariye kugera mu burundi twebwe imbere ko twishyurije ikibazo ni uko twagomba dusabe abariko baratumviriza yuko yuko tugomba dusabe abarundi n'abarundi canke abakinyi cane cane bifuza kuja gukorera mu bihugu vyo hanze y'igihugu cane cane mu bihugu vy'abarabu n'ahandi yuko tubahanura yuko bogenda muri ivyo bihugu isunze amategeko leta y'uburundi yaracinzira y'amategeko bategeza kuzocamwo gutyo bashobore gukingirwa reka mbere bafite n'uko kazi ntibaze bagireyo ibibazo icyo dushaka twifuza gufasha rero uwo mukenyezi bamaze gutahukana mu burundi icya mbere ni uko fagitire y'ibyo yakoresheje byose yakeneye byose iraheza kurihwa tuzoheza tumufashe kuyiriha icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko tuzoca tumufasha nk'uko tukaba dufasha n'abandi basanzwe abo dukura hanze cyangwa abaza cyangwa abo dutwankazira ngaha nyine mu burundi twaraze amakoperative twarakiriye amakoperative twashyizeho amakoperative twise niho agaciro kandi amakoperative twashyizeho niyo abo bakenyezi bose bahuye n'ibyo bibazo tuca tubashyiramo iyo tubafashirizemo hari abo tumaze guhimba itahe kudandaza gukora korora kurima no kudandaza kandi biriko birabafasha rwose abakenyezi murakoze cyane metre prime mbarubukeye murakoze cyane
mu burundi ubuyobozi buri mu gikorwa cyo gushaka abakozi bahembwa badakora ibarura riheruka ryerekanye ko muri minisiteri y'ubuzima n'iy'ubutabera hari abakozi barenga magana cyenda bahembwa badakora inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye ni urusasuma rwakozwe n'abarongoye abakozi aho basanzwe bakorera mu masentare canke mu mavuriro n'ibindi bisata bibukukira uwurongoye umugwi ukurikirana urwo rusasuma xavier ngendakumana mu gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri rusasuma ku mugwa mukuru wa politiki gitega wa gatanu ku kwezi yasiguye ko vyasaba ko umukozi afotorerwa aho akorera hanyuma bikarungikwa mu buhinga ngurukana bumenyi uwakoze rusasuma atavuye aho uwo mukozi asanzwe akorera mu bindi byasabwa nk'uko umukuru w'uyu mugwi yabandanije abishikiriza hasabwa kandi ko hafotorwa karangamuntu yiwe ikarata yo kwivuriza ko hatibagiwe inomero ndangamukozi wa leta inyuma y'ico gikorwa ca mbere harasohotse intonde z'abakozi ba sasumwe ziramanikwa aho abakozi basanzwe barangurira imirimo yabo ubutibonye ko akaja kubwira uwamusasumye ko atarimwo canke ko hari ibimuranga bitanditswe neza ku bakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana atandatu na mirongo irindwi na bane basanze hari abagera ku majana indwi na mirongo itanu n'icenda batashoboye gusanga ku mirimo ngo bafate amafoto yabo mu bushikiranganji bw'ubutungane naho hakora abagera ku bihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo umunani na babiri basanze hari abagera ku ijana na mirongo umunani n'icenda nabo nyene bahembwa na leta ariko batabonetse aho vyanditswe ko ariho barangurira imirimo datusi nyandwi umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere yasiguriye abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bubiri bari bitavye inama yo gushikiriza ibyavuye muri rusansuma ati hari amakosa akorwa nkana n'abajejwe gutunganya imishahara mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta hubakwe kuri wa mbere wa mbere ni umuntu aba akeneye uboneko santa muri fishe santa ya fonction publique bakamwafekita bati uyu muntu umukozi wa biro wa biro provincial de la sante ahangana wowe wifitiye abakozi icumi abo muri fonction publique abadamu bakaba bazi ko mutana ari benshi mirongo ibiri bariko barabahera hari abakozi ba leta bakukuruka abatakazi abitaba imana abaguma bahembwa hari n'abandi bahindurirwa imirimo bakimukira mu bindi bisata baguma bahembwa iyo bahora bakora n'iyo bungururijwe bakaronka imishahara ibiri ku kwezi kumwe ibyo rero biva mu gusamara kwa bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi badakura ku rutonde z'abahembwa na leta abakozi bapfa abataye imirimo abakukurutse n'abahinduriwe ubushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji yaciye asaba basaba ko hofatwa ingingo yihuta yotuma bo bikeka ko bahembwa badakora bamenyekane twebwe muri fonction publique twosaba abashikiranganji babatunyagukiriza bijya tuba tubihagarije ntihabanje hagenda amafaranga kugira ngo abaza bafise ikibazo z'abari ku kivi acanyaruka hama bamwe inkaratasi musubizemo ariko yabanje guhagarara iyo ntaje kukundi kwezi byodufasha cyane Datus Nyandwi yaramenyesheje ko bazokatirwa imishahara ariko bakiri ku kivi ko bazokwitwara mu mugwi utunganya urwo rusasuma ukorera mu biro by'umushikiranganje wa mbere igituma ni uko mu gihe amakosa yakorewe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta adashobora gukosorerwayo kandi uwitwaye bizosabwa ko bamusanga aho akorera hanyuma bamutwara bakemeza ko ari umukozi wabo yaragiye ko amenyesha ko iruhande yo kugaruza ayo mahera yibwa leta muri ubwo buryo hari akandi kamaro k'iyo rusansuma datusi nyandwi hamaze kuza icyo twita radiyo radiyo pasiyo bashobora gusanga ariyo santere rusange turabya akadariya kanzu ngaha ifite abakozi bivanga cumi na batanu mugabo usanga ariyo santere rusange ifite abakozi batatu imbere y'uko ukaza gusaba umuremerereza abakozi ilifo d'abord rationaliser nos effectifs est-ce que cumi na batanu b'aho hantu bayijusitiye nta raporo yabatatu ahantu muganga ndayizigamiye arongoye ishirahamwe ry'abakorera mu gisata c'ubuganga ati abakozi barabwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mushasha atangura akazi babizi agahevye arasezera iyo adasezeye baramwandikira ko yataye akazi akirukanwa ari uwagiye mu karuhuko ko mu zabukuru nawe arasezererwa ingorane ndazibona mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko baba batakoze akazi bajejwe canke ko hoba harimwo abakora amakosa muri ubwo bushikiranganje rero hoba amato hoza ari uwayakoze agahanwa ku kibazo c'ico abakozi bo mu gisata c'ubuganga bagiye kunguka kubera urwo rusasuma urongoye iryo shirahamwe riharanira agateka k'abavuzi ati ntihobura ico bunguka mu kazi ko kuvura bikosowe biragira akarusho kuko baguma baharura abakozi batahari kandi dusanzwe dukenye abakozi mu gisata c'amagara y'abantu nico gituma mu kazi ka leta hotezwa imbere ubuhinga bwa none abakozi bagakurikiranwa ku munsi ku munsi kugira ngo leta ntigume yibwa muri ubwo buryo mu ishirahamwe ntabariza uwurirongoye jean marie nshimirimana nawe abona ko kugira ngo iyo ngendo ituzwe ababifisemo uruhara cane cane abo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bofatwa bagahanwa umushikiranganji w'abakozi n'akazi veniste muyabaga aremeza ko ubusuma mwene ubwo buhari ariko hari umugwi washizweho uri kuratohoza ku busuma nk'ubwo uwo mugwi uri kurakora uzotwereka abagize ivyo bintu kandi bateza guhanwa uwaretse gukora icyo yateza gukora cyangwa wafashije uwo muntu kugira ayo mahera arengane urumva rero nibaza ko uh, abahanywe barahanywe ariko ntibibuza ko abandi bazoboneka bazohanwa muri kuno kwezi kwa cumi guheze abashingamateka baridogeye cane ubushikiranganji bw'abakozi ba leta babwagirije ko bitumvikana ukugene imishahara y'abakozi ba leta yoharugwa n'umuhinga w'umunyamahanga yibera mu gihugu ca tunisiya bakabona ko ubusuma nk'ubwo butobura abandi nabo bati none mwumva uko atari ukumena amabanga y'igihugu urakoze thierrive ndayishimye ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi nyakagore iruta nyagakobwa umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya gushirwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashirangabo kamazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirango nibutsize amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi idore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu